iyi ni radiyo y'ijwi y'amerika iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese mu duteze amatwi ndabaramukije aha muri studio ya gatanu muri kumwe na frederic nkundikije na eugenia mukankusi nanjye ndabaramukije aho muri hose tubahaye ikaze kuri radiyo yanyu
nubwo rero ubufatanye bwacu n'amahanga mu by'ubutabera bwibanda cyane kuri jenoside ntabwo bikiri ibyo gusa hari n'ibindi byinshi dushobora gufatanya uwo ni minisitiri w'u rwanda ushinzwe ubutabera johnson businge nyuma yo kubonana na minisitiri wo muri mari ushinzwe uburenganzira bwa muntu
iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urubanza rw'umusirikare yagiriwe n'ibyaha byo kugandagura majoro karasha adiyodone rwabereye muri sentare nkuru y'igihugu ya muyinga turazigaruka ko mu kanya kari imbere
leta ya hawayi yajuririye urukiko rw'igihugu ku itegeko inteko nshya ku iteka rishya rya perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika ribuza abaturuka mu bihugu bitandatu by'amahanga kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika ni ibyiganjemo abayisilamu
abasirikare b'abanyamerika bo mu rwego rwa marine barungitswe komora umurwi isis mu buraruko bwa siriya
abantu makumyabiri na batandatu bapfuye abandi babarirwa muri mirongo barakomereka ni nyuma y'uko abiyahuzi babiri bateze bombe mu gihe cy'imihango yo gushyingirwa mu majyaruguru ya bagdadi n'ejo kuwa gatatu
muri afghanistan abantu mirongo itatu n'umwe bishwe abandi bashika mirongo umunani n'indwi barakomereka mu gitero cakozwe n'abiyahuzi ku bitaro vya gisirikare
ayo makuru turayagezaho ku buryo burambuye mu kanya tuhera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi duhere inaha muri leta zunze ubumwe za amerika hawaii yabaye iya mbere muri leta zigize amerika gutanga ikirego ku iteka rivuguruye rya perezida donald trump rireba abakora ingendo muri amerika bava mu bihugu bitandatu byiganjemo abayisilamu abavoka b'icyo kirwa kiri mu nyanja ya pasifika ejo kuwa gatatu batanze ikirego mu rukiko rw'igihugu mu murwa mukuru honolulu basobanuye ko iteka rishya rizagira ingaruka mbi ku baturage b'abayisilamu bo muri ibyo bihugu bitandatu kuri ba mukerarugendo n'abanyeshuri b'abanyamahanga perezida trump yasinye iryo teka rishya kuwa mbere ribuza abaturage b'ibihugu bitandatu hari byo irani libiya somaliya sudani siriya na yemeni kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika igihe cy'amezi atatu iryo teka rihagarika kandi porogaramu yo gutuza impunzi muri amerika igihe cy'amezi ane ntirireba abantu babonye viza mbere y'itariki ya makumyabiri na kabiri cyangwa se abafite ikarita ibaha uburenganzira bwo gutura muri amerika bita green card umucamanza w'igihugu wa hawaii azumva ibisobanuro kuri icyo kirego cya leta ya hawaii ku itariki ya cumi n'eshanu y'uku kwezi kwa gatatu umunsi umwe mbere y'uko iteka rishya rya perezida donald trump ritangira kubahirizwa abasirikare b'abanyamerika mu rwego rw'abamarine barungitswe muri aruko bw'igihugu ca siriya gufasha komora abagwanye mu hari w'intagondwa z'abaislamiste isis kugira ngo babakure mu gisara ca raka bacumbitsemwo ikinyamakuru co muri leta zunze za amerika the washington post canditse ayo makuru ubwa mbere kikaba cavuze ko irungikwa ry'abo basirikare ryerekanye ko leta zunze za amerika zifashe intumbero nshasha yo kongereza igitigiri c'abasirikare bayo bagwana iyo ntambara mu gihugu ca siriya gushika ubu abategetsi ba leta zunze amerika ntacyo baratangaza ku mugaragaro cerekeye abasirikare yamara abatetsi ba gisirikare bemeje ayo makuru mu kiganiro bahaye ibindi binyamakuru muri ico gisagara hari hasanzwe hari uwundi murwi w'abasirikare b'abanyamerika abandi basirikare b'abanyamerika barungitswe kandi mu gisagara ca mambije kiri ku birometero ijana na mirongo itatu n'umunani by'ico gisagara ca raka igisagara umurwi w'intagondwa z'abaislamiste wagize umurwa mukuru wawo amakuru atangazwa avuga ko abagwanye mu hari ISIS bashika ibihumbi bine bari mu gisagara ca Haka umushikiranganji ubushikanje bwa leta z'umuzi Amerika bujejwe kwivuna abansi buvuga ko ingingo yo kurungika abasirikare b'abanyamerika mu gisagara ca Mambije ifise intumbero yo guhumuriza iyindi mirwi y'abagwanyi itandukanye iri muri ico gisagara kugira ngo ntize iragwana
abantu makumyabiri na batandatu bapfuye abandi babarirwa muri mirongo barakomereka nyuma y'uko abiyahuzi babiri bateze bombe mu gihe cy'imihango yo gushyingirwa mu majyaruguru ya bagdadi ejo kuwa gatatu ibyo bitero byabaye bya bombe byabereye mu mujyi wa ale hajaje hafi y'umujyi wa tikiriki muri iraki ntawahise yigamba ko yari inyuma y'icyo gitero cyakora umutwe wa leta ya kisilamu wagabye ibitero nk'ibyo ku basivili no ku ngabo zishinzwe umutekano mu bihe byahise imitwe y'intavugirwamo yafashe uwo mujyi wa tikrit n'ibindi bice bizengurutse bagdadi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ariko iyo mitwe yatakaje uwo mujyi mu mwaka wakurikiyeho iwambuwe n'ingabo za iraq zari zishyigikiwe na amerika umutwe wa leta ya kisilamu urarwanira kugenzura umujyi wa mosul ari nawo ukomeye uwo mutwe usigaranye
abantu bitwaje ibigwanisho biyambitse nk'abaganga bakoze igitero ku bitaro vya gisirikare bikuru ku murwa mukuru w'igihugu ca afghanistan kabul maze bica abantu mirongo itatu n'umwe bongera bakomeretsa abandi bashika mirongo inani n'indwi nk'uko ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwabitangaje abajejwe umutekano mu gihugu ca pakistan baciye bakikuza ivyo bitaro hanyuma bica abo bagwanyi bari bamaze isaha batera ivyo bitaro abantu bavyiboneye bavuga ko ico gitero catangujwe n'umwiyahuzi yaturikije ikamyo yarimwo ashitse ku rugi binjiramwo kuri ivyo bitaro vya gisirikare vyitwa Sarda Mohamed Daoud Khan biri mu gisagara hagati ico gitero caciye gikurikirwa n'ibindi bitero vy'abandi bagwanyi bafise inkozi komakomeye amagrenade hamwe n'abandi biyahuzi bari biboyeko amabombe aho ba, abo bagwanyi babandanije batera kandi abagwaye hamwe n'abaforoma gushika igihe batesherejwe n'abasirikare b'igihugu ca Afghanistan umurwi w'intagondwa z'abaislamiste ISIS waciye utangaza ko ari wo wakoze ico gitero urugamba ku mutwe wa boko haramu rurimo gusiga abagore bugarijwe n'ubukene urugomo n'ubwigunge ibi bivugwa n'umudiplomate wa leta zunze ubumwe za amerika wasuye uturere twagogojwe n'uwo mutwe w'abarwanyi muri nigeria michel sison wungirije ambasaderi w'amerika mu muryango w'abibumbye yagarutse ku wa kabiri avuye mu ruzinduko rw'iminsi itanu rw'intumwa z'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu muri nigeria cameroon chad na niger abo babarirwa abantu babarirwa muri miliyoni makumyabiri n'esheshatu muri ibyo bihugu bine byazahajwe n'intambara bazahajwe n'ingaruka rero z'ibitero by'uwo mutwe byugarije ikiremwamuntu ibyo birimo ibura ry'ibiribwa rikabije abagore barahura n'ibindi bibazo birimo ubupfakazi cyangwa se kuba bari bonyine kwita ku bana benshi nta buryo bafite bwo kwinjiza umushahara mu ngo zabo imaruwa mu majyaruguru ya kameruni n'imayiduguri mu majyaruguru ya nigeria intumwa z'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya oni zabonanye n'abagore bataye ibyabo n'abahunze abagore n'abakobwa bakeneye kurindwa cyane bashobora gufatwa ku ngufu no gukorerwa irindi hohoterwa gushyingirwa batarageza igihe batarageza ku myaka cyangwa se gushyingirwa ku ngufu abategetsi baserukira ibihugu byabo bavuga ko batewe amakenga n'inzandiko z'ibanga zashyizwe ahabona na wikileaks umurwi w'abantu batorokanya amakuru y'ivye ibanga izo nzandiko zerekana ko inzego za leta z'ubumwe za amerika zifise ubuhinga buhanitse bwo kwabura amakuru igihe umushikiranganji w'igihugu c'uburusiya ajejwe imigenderanire sergei lavrov yabazwa ivyerekeye izo nzandiko uyu munsi kuwa kane yavuze ko wewe yama yagerageje kudatwara telefone yiwe ngendanwa igihe agiye mu manama ahambaye cane ngo kuko aba atinya kwaburwa aho Lavrov yari kuvuga ku birego byashikirijwe na Wikileaks bivuga ko ibiro vya leta z'ubumwe za Amerika CIA bifise ubuhinga n'ibikoresho byo kwabura amatelefone hamwe na televiziyo ubuhinga butuma ivyo biro bishobora kwabura amakuru muri telefone no muri televiziyo ahariho hose bitarinze kuhegera ibiro CIA ejo ku munsi wa gatatu vyavuze ko Wikileaks iriko irahungabanya umutekano wa Amerika kandi iriko irafasha ibihugu vyansi vya Amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika iyo namwe amakuru avugwa hirya no hino ku isi turi kuri gahunda kandi tubagezaho mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu aerobaze gmail akabarongo com na facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radio yacu voa akaburungu com mushobora no kudukurikirana kuri twitter na radio yacu
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari umucamanza mu rukiko rukuru mu rwanda yanze icyifuzo cya bwana emmanuel mbarushimana cyo gusubika urubanza mu gihe cy'amezi abiri uregwa havuga ko hari bwo buryo bwiza bwo gutegura imyiregurire ye umucamanza avuze ko ubusabe bwe nta shingiro bufite ni mu gihe urubanza rubuza iminsi ibarirwa rusigaje iminsi ibarirwa ku ntoki ngo rugere ku musozo mbarushimana haraburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda iburanisha ry'uru rubanza rugana ku musozo ryibanze kuruta ku mpaka z'impande zombi zari zigamije kumenya niba umucamanza yakwisubiraho ku cyemezo yafashe kiganisha ku gupfundikira urubanza ni nyuma y'amaburanisha abiri bwana Emmanuel Mbarushimana atagaragara mu rukiko asobanura ko arwaye kandi ubuyobozi bwa gereza bwagize ubushake buke bwo kumuvuza ariko nta bimenyetso bya muganga bitangira umucamanza yanzuye ko ari impamvu zo gutinza urubanza bityo ko mbarushimana yivukije amahirwe yo kuburana ahita yanzura ko urubanza rugomba kugana ku musozo nyuma y'icyo cyemezo ariko umucamanza yasabye ubushinjacyaha gukora iperereza muri gereza uregwa afungiyemo hakamenyekana koko niba arwaye madame charite wibabara ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko koko ko basanze mbarushimana arwaye yasobanuye ko bitewe n'impamvu zo kwimurira gereza ya dizinef satrantimu ya mageragere byatumye imfungwa zaturutse hanze zimurirwa muri gereza ya mpanga kuko ariyo yujuje ibisabwa bituma mbarushimana atavurirwa ku gihe Maître jean claude shoshe umwe mu bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza yabwiye umucamanza ko kuba mbarushimana atarabonetse mu iburanisha bitafatwa nk'amakosa ye ku buryo byaba intandaro yo kumuvutsa uburenganzira bwo kwiregura yibukije umucamanza ko ajya gufata umwanzuro ko mbarushimana yanze kuburana byumvikana ko yaramufiteho amakuru make asaba umucamanza kwisubiraho mu cyemezo yafashe uregwa akaburana bwana antoine muhima n'inteko ahagarariye biherereye akanya gato maze bibutsa uruhande rwiregura ko ku itariki ya makumyabiri z'ukwa kabiri mbarushimana yavuze ko arwaye nta bimenyetso bitera umucamanza kwimurira iburanisha ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri yibukije kandi ko yari yabwiye umunyamategeko ko kuri uwo munsi uregwa yaboneka yabura urubanza ruzakomezanya n'ubwunganizi bwana muhima yavuze ko ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwa kabiri uruhande ruhagarariye inyungu z'ubutabera rwanze kuburana nyuma yo kwibutsa izo mpande zose urukiko rwanzuye ko rugihagaze ku cyemezo rwafashe ko impande zombi zigomba gutanga imyanzuro ya nyuma urubanza rugapfundikirwa mbarushimana yagaragaye mu isura yijimye kandi irakaye mu ijwi ryumvikanisha uburakari yabwiye umucamanza ati ndagira ngo mvuge ko iki cyemezo kitantunguye kuko ariko bisanzwe byabaye umuco w'uko ibyo mvuga ntacyo byabahinduraho ati ibyo bigamije ngo mvutswe amahirwe yo kwiregura ahita ajurira iki cyemezo mbarushimana yahise atambuka ashyikiriza umucamanza ibaruwa isaba gusubika urubanza mu gihe cy'amezi abiri aravuga ko hari ibyemezo yagiye ajurira mu bihe bitandukanye muri ibyo byemezo arasaba ibikoresho byamufasha gutegura urubanza akabona gukomeza kuburana birimo inyandiko z'abatangabuhamya mu rukiko gacaca n'inyandiko z'abatangabuhamya baburaniye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha bivuga ko yafatanije nabo mu byaha ubushinjacyaha bumurega hari kandi inyandiko z'urubanza rwo kumwohereza mu rwanda rwabereye denmark zibitswe n'ubushinjacyaha ubushinjacyaha buvuga ko ibyo ababuraniye muri ictr bibareba ku giti cyabo ntaho bihuriye na mbarushimana kuko niwe uregwa ku cyo kimwe n'ibyo abatangabuhamya bavuze ahandi muri za gacaca ku nyandiko z'urubanza rwo kumwohereza vi denmark ubushinjacyaha buvuga ko igihe yazishakira yazibona ariko bukemeza ko ntacyo zamufasha umucamanza yabwiye uruhande ruregwa ko ibyo rusaba urukiko rwarangije kubifataho icyemezo ko bitamara impaka mu rubanza uruhande rwiregura rwakunze kuvuga ko kutaruha igihe cy'amezi abiri ngo rutegure imyiregurire ari uburyo urukiko rwahisemo rwo kuruvutsa uburenganzira bwo kwiregura kuri ayo magambo umucamanza yababwiye ko babivuga bakanabifata uko bashaka ashimangira ko bitamubuza gufata icyemezo yumva kijyanye n'amategeko umucamanza yongeye kwiherera maze ubusabe bw'isubika ry'urubanza mu gihe cy'amezi abiri abutera utwatsi yanzuye ko nta shingiro bufite kuko bushingiye ku byemezo yamaze gufata ko urubanza rugomba gukomeza uko bisanzwe umucamanza asoma iki cyemezo mbarushimana yari yumiwe yitangiriye itama maze arongera yakijamba agira ati noneho ndumva ntabona amagambo mbivugamo ariko ibi nabyo ntibintunguye birambuza uburenganzira bwanjye kandi nibyo byemezo bifatwa hano reka mbijurire wenda bizagera ku bandi bacamanza umucamanza nawe atitegereza bizabagereho urubanza rwakomeje ubushinjacyaha butanga imyanzuro ya nyuma biteganijwe ko buzayimaraho iminsi itatu bitewe n'ubunini bwa dosiye bwana emmanuel mbarushimana w'imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko ubushinjacyaha bw'u rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine muganza hari muri perefegitura ya butare mu majyepfo y'u rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ubu ni mu karere ka gisagara ibyaha byose uregwa arabihakana yageze mu rwanda avuye mu gihugu cya denmark mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali Eric urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Rwanda Minisitiri w'ubutabera uburenganzira bwa muntu muri Mali Mamadou Ismail Konate avuga ko nyuma y'urugendo rwe yakoreraga mu Rwanda nta mufungwa w'umunyarwanda ufungiye muri Mali uzongera kugira aho ahurira n'abantu bo hanze binyuze mu itangazamakuru uyu muminisitiri yabitangaje arimo gusoza urugendo nyine yagiriraga mu Rwanda ubwo yaganiraga n'abanyamakuru mugenzi wacu Asumuta Kaboyi adufitiye iyi nkuru
totalement inadmissible. Totalement inadmissible. Ceci viole le droit de la prison en République Mali.
minisitiri yagize ati ntibishoboka ntibishoboka ibi binyuranyije n'amahame agenga amagereza muri mari ibi binyuranyije n'ibyo twumvikanye n'umuryango w'abibumbye ibi ni ibintu bidasanzwe tugomba guhagarika nzagera muri mari kuwa gatanu guhera kuwa gatanu w'igitaha umuyobozi wa gereza ya kurikoro ifungiwemo abanyarwanda cumi na batandatu azashyikirizwa amabwiriza abuza imfungwa z'abanyarwanda kuvugana n'abantu bo hanze binyuze mu itangazamakuru ejo nari mu biro by'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside niwe wanyeretse mu rupapuro ruherekejwe n'amafoto imbere y'ibi bimenyetso nta kintu nakora kitari uguca bugufi ngashakisha igisubizo mbere yo kuwa gatanu nzaba nabonye igisubizo kandi nyakubahwa minisitiri nzakoherereza ibaruwa irimo amabwiriza nzashyikiriza umuyobozi wa gereza ya kurikoro iki cyemezo gifashwe nyuma y'uko mu minsi ishize humvikanye mu bitangazamakuru bamwe mu bafungiwe mu gihugu cya mari bahawe ijambo barimo kambanda yohani wahoze ari minisitiri w'intebe muri guverinoma y'abatabazi iki gikorwa cyamaganwe cyane na leta y'u rwanda ndetse n'amashyirahamwe arengera abarokotse jenoside bagaragaje ko ibiganiro abafungwa bakorewe mu bitangazamakuru bigaragaramo ipfobya n'ihakana rya jenoside minisitiri w'ubutabera wa mari yavuze ko igihugu cye cyiteguye kuba cyakongera kwakira izindi mfungwa z'abanyarwanda zibura n'urukiko rwa rusha gusa ngo bizava ku bushake bw'urwo rukiko abafungwa ndetse na leta y'u rwanda minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson businge avuga ko hari byinshi u rwanda rusigaye rwereka amahanga kandi rwiteguye gukorana n'ibindi bihugu iyo tugiye mu bufatanye n'amahanga dusigaye tugaragaza wabonye mu kanya tugaragaza sisiteme yacu twakoresheje ya gacaca tugaragaza abunzi uko bakora n'icyo bafasha abaturage mu gukemura amakimbirane cyane cyane y'agaciro gato ibi nabyo wumvise ko avuga ko ari ibintu yabonye ashobora gutangiza no mu gihugu cy'iwabo kugira ngo arebe ko byabafasha nubwo rero ubufatanye bwacu n'amahanga mu by'ubutabera bwibanda cyane kuri jenoside ntabwo bikiri ibyo gusa hari n'ibindi byinshi dushobora gufatanya minisitiri wamara ushoje urugendo rwe mu rwanda yatangaje ko agiye gushyira mu gihugu cye gahunda ya gacaca yigiye mu rwanda gahunda y'abunzi bazafasha igihugu cye kugabanya imanza nyinshi mu nkiko ndetse yasobanuye ko intumwa ze ziteguye kuzaza mu rwanda kwiga uburyo mu gihugu cye cya mari hashyirwamo urwego rw'umuvunyi rwafasha igihugu cye kugabanya ibibazo bya ruswa mari icumbikiye abanyarwanda bakatiwe n'urukiko rwa rusha cumi na batandatu bagiye kurangirizayo ibihano byabo asuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri nigeria abantu barenga ibihumbi cumi n'umunani barishwe mu myaka irindwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe wa boko haramu boko haramu yashimuse abandi bantu benshi barimo abakobwa bo mu ishuri ryisumbuye rya ciboka radiyo ijwi ry'amerika yabonye videwo z'ibanga zakozwe na boko haramu yerekana amahano uyu mutwe ukorera abaturage b'inzirakarengane ibyo birimo kubica kubakubitagura no kubakoreshaho iterabwoba izo videwo mushobora kuzisanga kuri facebook radiyo yacu no kuri site yacu ya interinete ariyo wewewe akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu
umushikirizamanza yashengeje umusirikare ntawumubyeyi ku cyaha cy'ubwicanyi bukomeye
sentare nkuru y'igihugu ya muhinga yakiriye umunyororo w'imyaka mirongo ibiri umusirikare yagiriwe icaha co kwica n'impaka intwazangabo major karashira diodone wo mu ikampi yo kumutukura mu ntara ya cankuzo ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
umushikirizamanza yashengeje umusirikare ntamvukiye pierre ku caha c'ubwicanyi bukomeye ntamvukiye Pierre umusirikare wo mu ikambi yo kumutukura mu ntara ya Cankuzo yagirizwa ko yagandaguye yabiteguye intwazangabo karashira Diodone y'ipete rya majoro hari muri iyo kambi nyene mu kwezi kwa mbere haraye habaye igitero ku ikambi y'imuyinga ku mukoni mu mburano ziwe umushikiriza manza yavuze ko urwo rupfu rufise umuzi mu gitero cabaye ku ikambi yo ku mukoni mu gisagara ca muyinga hari mu ijoro ryo kuwa mirongo ibiri na gatatu rishira uwa mirongo ibiri na kane uku kwezi kwa mbere umwaka turimwo nk'uko umushikiriza manza abandanya abivuga umusirikare ntawumvukiye yavuzwe na mugenzi we iri defonse nimubona ko bari bafatanije mu mugambi wo gutera ikambi majoro karashira yaragiye kumenyesha uwo musirikare ko arondegwa n'ubutungane ku bijyanye n'ico gitero yashengejwe ko yashotse arasa iyo ntwazangabo akibona gutyo aca ashengezwa ku caha co kwica umuntu kandi yabiteguye sentare yaciye isaba umusirikare pierre ntawumvukiye kwiregura ku caha yagirizwa uwo nawe aremera ko yarashe majoro karashira diodone ariko akavyita isanganya ntamvukiye pierre yiregura avuga ko yahamagawe na majoro karashira ari mu ijoro agiye kwitaba iyo ntwazangabo ica imusimbirako uwo musirikare yabwiye sentare ko bakiranye na majoro karashira baniganira inkoho yiwe uwo musirikare yaburanye avuga ko umuhisi karashira yashaka kumurabisha ko umunwa w'inkoho ariko kurondeza yiwe mu maguru aho yari yatembagariye asigura ko yahavuye abona ko ibintu bigiye gukomera aca afata ingingo yo kumwitanga kuko yari yabonye ko muri bo uko ari babiri hategerezwa kuvamo umwe nk'uko yabandanya bisigura yabandanije yisigura avuga ko yagize ubwoba bwo kubona intwazangabo y'ipete rya majoro ijya kwihagarikira umusirikare muto muto kandi ifise abo yotuma mu gusozera umusirikare ntamvuki yabwiye sentare ko ibyabaye ari nk'isanganya kuko ataco bari bwapfe n'iyo ntwazangabo sentare yasabye umushikirizamanza kugira ico avuze ku vy'uwo musirikare yireguye umushikirizamanza yabwiye sentare ko amategeko ya gisirikare adaha uburenganzira umusirikare kurasa uwo bashavuriraniye uwo ari we wese yavuze kandi ko mu matohoza yakoze umusirikare Pierre Ntahomvukiye yemeye ko yarashe majoro karashira ataco aramubarira kuko ngo yari yamaze kwiyumvamwo ko ivyo agira mumenyeshe bifitaniye isano n'ivyabaye ku ikambi yo kumukoni uwashengejwe yongeye kwiregura avuga ko atari gutegura kwica umuntu mu cumba ahatagira ubuhungiro niko kubwira sentare ko yarazi ko yamurashe ku kuguru mu ntumbero yo kugabanya inguvu zo bariko barakirana mu gusozera imburano umushikiriza amanza yasabye sentare kudaha agaciro imburano z'uwo yashengeje zivuga ko yariko arigwanira mu kurasa umushikiriza amanza yamusabiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose asigura ko ata muntu yigwanira mu gukoresha inkoho akarasa ubwo bagwana ariko akoresha amaboko gusa umusirikare ntamvukiye pierre yashimangiye avuga ko ivyashitse ari sanganya aca asaba sentare guca inkoni ngufi urubanza rwaciye ruja mu mwiherero sentare ica irashikiriza rwaciwe inyuma y'inusu y'isaha umusirikare ntawumvukiye yagiriwe n'icaha yagirizwa sentare yaciye imucira gufungwa imyaka mirongo ibiri imugabaniriza igihano yari yasabiwe n'umushikirizamanza sentare yisunze ingingo y'amajana abiri na mirongo itanu na kabiri y'igitabo c'ingene imanza zitohozwa ziburanishwa zikongera zigacibwa hisunzwe iyo ngingo uwagiriwe icyaha aragabanirizwa igihano mu gihe atigeze ahakana icyaha kuva mu matohoza umusirikare ntamvukiye Pierre yaburanye atamushingwamanza afise mu gihe uwo musirikare avugwa mu bagirizwa igitero co kwikambi yo kumukoni umushikirizamanza ntiyigeze amushengeza kuri ico cyaha kimaze kwagira abatari bake imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
mu kanya gaheze inama mpuzamakungu ijeje umutekano hejeje kumviriza intumwa ya onu mu burundi jama benamar hamwe n'abandi batetsi barimo na ambasaderi aserukira uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu muri onu albert shingiro eka n'umwunganizi mu mishikirano hagati y'abarundi benjamin mkapa yahoze arongoye igihugu ca tanzania akaba yashikirije ibimaze kurangurwa akoresheje ubuhinga bwa teleconference mugenzi wacu fidele niyongabo araducira ku mayange ivyahavugiwe urakoze frederic nivyo ambasaderi w'ubufaransa mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu francois delatre yavuganye n'abamenyeshamakuru agiye mu nama ariko yihweza ibibazo ku burundi avuga ko batewe impungenge nuko ibintu vyifashe mu burundi ku bijanye n'agateka ka muntu n'iyubahirizwa ry'amasezerano y'arusha avuga ko hari icyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu kandi ko amasezerano ya arusha atari karubahirizwa muri iki gihe arongera akavuga ko ibiganiro atanumwe bikumira bitariko biraba muri iki gihe yamara avuga ko bariko bakora uko bashobora kose kugira bafashe kugira ibintu bisubire mu nzira nziza kubera muri iki gihe ngo bisa n'ivyahagaze ambasaderi de latre avuga ko inama y'urwego rw'ishyirahamwe onu rujeje kubahiriza umutekano n'amahoro ku isi ifise akamaro kubera ko bategerezwa kuronka akaryo kukumviriza abantu bariko bagira uruhara rukomeye eh, ku bibazo vyerekeye Burundi nk'umuhuza mu biganiro vy'abarundi Benjamin Mkapa Jamal Benoma umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres avuga ko ubufaransa bwiyemeje ku vyerekeye kubandanya ko ibiganiro atanumwe bikumira kugira ibintu bisubire kuja mu nzira nziza avuga ko badashobora kuraba hirya kubera ibintu bishobora kumera nabi kurushiriza mu Burundi inyuma y'iyo nama umuhuza adasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu jama benoma yavuze ko ivyerekeye agateka ka muntu mu burundi biteye impungenge kandi ko bitera bimera nabi kurushiriza yavuze ko igitigiri c'impunzi eh, zimaze kuva mu gihugu gishobora kurengera igice c'umuriyoni mu mpera z'uyu mwaka naho umuhuza mu vyerekeye amatati mu Burundi Benjamin Mkapa yavuze ko impande zose mu Burundi zikiri hari ibintu byinshi cyane zitarashobora kumvikana ko yamenyesheje ko leta ya Burundi yahakanye ivyo yari yasavye ko yoba irahagaritse umutahe wo guhagarika bamwe mu bayobozi baba batavuga rumwe na leta bari mu buhungiro
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije eugenie
hawayi yabaye iya mbere muri leta zigize amerika mu gutanga ikirego ku iteka rivuguruye rya perezida donald trump rireba abakora ingendo muri amerika bava mu bihugu bitandatu byiganjemo abayisilamu abavoka b'icyo kirwa kiri mu nyanja ya pasifika ejo kuwa gatatu batanze icyo kirego mu rukiko rw'igihugu mu murwa mukuru honoruru basabye ko iteka rishya bagaragaje ko iteka rishya rizagira ingaruka mbi ku baturage b'abayisilamu bo muri ibyo bihugu no kuri ba mukerarugendo ndetse n'abanyeshuri b'abanyamahanga abasirikare b'abanyamerika mu rwego rwa ba marine barungitswe mu buraruko bw'igihugu ca Syria gufasha komora abagwanyi umuhari w'intagondwa z'abayislamiste ISIS kugira ngo babakure mu gisara ca Raqqa bacumbitsemo
abantu makumyabiri na batandatu barapfuye abandi babarirwa muri mirongo barakomereka ni nyuma y'uko abiyahuzi babiri bateze bombe mu gihe cy'imihango yo gushyingirwa mu majyaruguru ya bagdadi kuwa gatatu ibyo bitero rero bya bombe byabereye mu mudugudu wa al hajaj hafi y'umujyi wa tikriti muri iraki ntawahise yigamba ko ariwe wari inyuma y'icyo gitero abantu bitwaje ibigwanisho biyambitse nk'abaganga bakoze igitero ku bitaro vya gisirikare bikuru ku murwa mukuru w'igihugu ca afghanistan kabul maze bica abantu mirongo itatu n'umwe bongera bakomeretsa abandi bashika mirongo umunani n'indwi nk'uko ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwabitangaje urugamba ku mutwe wa boko haramu rurimo gusiga abagore n'abakobwa bugarijwe n'ubukene urugomo n'ubwigunge ibiro bikaba bivugwa n'umudiplomate wa leta zunze ubumwe za amerika wasuye uturere twogogojwe n'uwo mutwe w'abarwanyi muri nigeria inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federica nkunikije na eugenia mukankusi tubashimire cyane kuba mwakomeje kudutega amatwi no kuba mukomeje gukurikira ibiganiro byacu tubifurije rero ibihe byiza aho muri hose mwakomeze kunezerwa munogerwa n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika thank you
Burundi